Play to earn games na still an upcoming innovation, e don already dey but we never maximize am and the people wey dey actually develop am never go the length wey be say if dem reach the thing go actually last forever. people, how una day? I want to welcome you to another episode of the Pin Palo Crypto Podcast, where we to bring you all the story where they happen for the crypto space. And today I did very, very, very, very excited um, because um, I get one of my my oga for the studio. <laughs> I got one of my dear, dear, dear, dear oga for the studio. In be amazing. Um, amazing person for the space They do great stuff for the space but i no go blow him whistle too much because today's conversation na really really serious <laughs> conversation so i go i go give am the mic make him tell us who he be and wetin he dey do for the space so um, jenny tell our audience who you be and wetin you dey do for the space. okay una well done o oh. so my name na achusi amara chukwu jennifer popularly known as mara blossom I be the Web3 storyteller where they use stories to they explain Web3 topics to people in a very simplified manner. I also be community builder for the Web3 space and the programs manager of the Women in DeFi community Where be community where they out to onboard Web2 people to onboard ladies into the Web3 space. As una don hear im introduction, e say you sabi say na very serious conversation only am na im dey do many plenty things like that she be storyteller <laughs> she be program manager for women in defi and um, she also be community manager na serious no this one no be hype o oh. na correct person we be for <laughs> this show today so um, um, jenny we no go make we no drag the matter too much um, today we wan talk about um, dis play to earn game system wey we dey hear for um, the space and wey people dey talk about say okay o oh, since blockchain don come like this, e don change everything e don change um, the way we dey spend money e don change um, the health sector im e dey impact even the agricultural sector im e dey impact our environment and so i even hear say now im e dey impact the gaming world so na why um we bring dis conversation come your here today so um, Jenny, I wan ask you, um, wetin be play to earn gain system and um, how how dem dey run am for the blockchain space? Okay, before we go even talk wetin be to earn, make we even talk about blockchain because e better say make we understand the foundation of all of this before we begin talk about wetin dey build on top the foundation. As you no go take build house without building foundation, everything go just scatter. All right, so It e gets many definitions wey dem dey use take explain blockchain but as web3 storyteller way i be i go use my own simplified version make we no confuse anybody for this um, session so blockchain na digital decentralized ledger Where dem they use record transactions e dey decentralized one of the one of the advantages wey e get over other every other ledgers wey dey outside there we get physical ledger wey we dey use for school e get physical ledger wey we dey use for shop if you go your if you get your shop now you go gats get um, book or ledger wey you dey use record your transactions if person buy something for your shop you go use you go do wetin you go write am down make you dey write your your your sales your credit and your debit right na wetin you dey do for your shop na still same ledger but wetin come dey differentiate am from the blockchain where everybody they talk about. Now, because of what? One, decentralization. In the decentralized, in the sense that nobody gets control over them. Nobody they regulate them. I, nobody they control waiting they happen for the blockchain. Another another characteristics of blockchain where they differentiate them from other normal ledger where we get out there and waiting. Immutability. Immutability. Anything where you don't already store for the blockchain cannot be altered. You no fit alter am, you no fit change am. So if you don't already record say okay Victor na man for blockchain, nobody fit can change am contact. say no I no wan make Victor be man again maybe change am, Victor na woman. You no fit change that information. So so far say you don't upload them for the blockchain, it remains like that. You no fit change. Another characteristics na wetin? Na security. Anything wey dey don already store for the blockchain dey secured using wey dey use wetin? Cryptography. So now before we enter play to earn games now, play to earn games make we make we go back to our normal gaming wey we know. As we dey grow up we dey play games, we dey have fun, right? E get those rubber rubber games wey be sey we we, we they throw rubber to actually earn money and um, to we they throw rubber to have fun as we they grow we still get other games for phones where we say if we they bored we they do waiting we they play some certain games to get the vibe where we want but now so. the difference we say this one way they they do on top the blockchain where they, they call play to end games eh you they make money out of them. that candy crush where you they play for your phone that snake game where you they play for your phone that music style game where you they play for your phone where you they use cat phone you know they make money from am so imagine say i still they use that my phone i they play the game but i still they make money from Now wait till we they call wealth play to end games so i not just dey player for the phone, i they play am to actually earn, I dey play am to actually make money from am. Na just the simple definition of play to earn game. I dey very impressed um, with the way wey you explain this concept, especially the fact say you start from blockchain <laughs> and um, say you explain wetin be play to earn too. Now, um, um but but this thing this thing e dey too good to be true if you ask me say the thing wey i dey play before not that na to just relax and maybe while away time i fit dey do am now and um, i go dey make money for for the game but but i wan ask you i wan ask you one important question wey i believe say everybody wey dey um, wey dey lis ten to us go go learn from now e, na im be say um, which role which role cryptocurrency dey play for this play to earn game and um, if i dey play game how i go dey how i go earn for from the system i, I no understand that one i hear say person tell me say okay one game dey that time wey we dey play no be rubber game o me <laughs> me i no play rubber game <laughs> na journey play rubber game for when e dey small <laughs> but me the one game dey like that wey we dey play sonic or something say all those coin wey we dey earn for like if you no know sonic you go know super mario all those coin wey we dey earn for super mario one way dey wey dem build am say you fit withdraw that coin and convert am to money i wan make jenny explain that aspect give us say okay o oh, so wetin be the role for of cryptocurrency for this play to earn game model wey dem create for us. okay now make we talk about the role of cryptocurrency um e get one game wey we dey play I don't play that game where you just talk about this Sonic, ah, or maybe I play am I know um, I am. I not remember. But you get one game where we they play as they grow up. You go just dey mine coins. Even for Candy Crush self you go dey mine candies, plenty candies. As as in even my friend where I know, not my best friend, she don't reach like level five hundred for the Candy game, game um, Candy Crush game. But as she dey go she dey mind candies as she dey go she dey mind candies and you wey me now wey be her friend wey dey see say okay o oh, she don get like one thousand two thousand candies me i still get like hundred candies i go dey feel bad say omo i no i never even earn much but this girl don actually go far she don earn plenty things so if actually she be wan use that candies pay for something or she wan use am redeem herself for that game she go fit use am but me i no go fit do anything because i no get much now imagine say you fit convert that those candies wey be say she don already earn for that candy crush game you know wetin go happen make we talk say okay maybe one candy na like five five dollars she come convert the one thousand dollars one thousand candies wey she get she she fit withdraw am let's just say she fit withdraw am she go get like what up to like five thousand dollars worth of wetin worth of that candies now cryptocurrency dey play the significant role of payment and rewards for and rewards for players how do i mean now the game don dey you fit play am now this thing dey actually differentiate the normal games wey you dey actually play from the play to end games wey you dey wey wey we dey play wey dey built on where on the blockchain now game don dey we gats do wetin we we gats tokenize the what the game so na from here people fit get rewards rewarded for the games wey they don play na from here people fit get payment for the games wey they don already play so if to say you play game now you let's say for an example one of one of the play to earn games wey dey out there na axie infinity we get Krabada, right let let let's say you don already play the game finish now how you go take withdraw the money how you go take monetize the game wey you don already play na through the cryptocurrency wey they go pay you they don already tokenize the game wey be say the game themselves fit get their own rating, their own token their own token wey be say they go fit um, they go fit use reward you or they fit give you any other asset or maybe usdt depending on their terms and conditions so cryptocurrency dey actually play the role of rating, the role of rewards and payment for the players wey dey actually play the games Thank you, Jenny. Thank you so much for this um, explanation where you give us. Um, but um, just like the comments where I give the other time, say this thing where you talk too good to be true. And I I service many people no even know about this um this um this thing where they explain. Many people never hear about them. Many people will hear about them, no even understand them. Now, but the question where I want to ask, we say, waiting be the um, future growth wetin be the wetin you think about this system shey im go because we don settle like this say blockchain many times wey we don bring guests on top this show say okay o oh, blockchain go dey here like forever e don come to stay but this particular game play to end system wey we dey um, discuss about wetin be your perspective about it wetin be the future growth of this play to end system in the gaming industry shey you think say this thing you oh, o this the way dem dey regulate am e go dey e go e go also get like long life the way blockchain go get or sooner or later this thing go soon fade off i, I just i wan hear your um, observation about that your perception about that. e be like say na here kasala go come burst make we make we shatter tables make we talk am pump and plain shey you dey ready victor make we talk am now. okay i dey i dey ready. <laughs> all right so now play to end games na still an upcoming innovation e don already dey but we never maximize am and the people wey dey actually develop am never go the length wey be say if dem reach the thing go actually dey like the thing go actually last forever we get a lot of play to end games wey dey wey dey out right now for the current trend wey we dey in the defi space in the decentralized finance space we did game fight trend we did gamble fight trend we did dex trend play to end games follow so all those projects wey be say wey be say then they move we get the utility of the play to end, eh of the play to end games then they move because of the hype where they actually follow them. you you already know the same way way things they move for this space for this web3 space any narrative wey just come out if you wan just make money follow the narrative right now na arbitrum ecosystem dey actually move zk roll up tokens dey move play to earn um, tokens dey actually move now me i bin post something few days ago i said these games wey we dey actually um, bring about right now wey we dey actually hear wey game developers dey actually bring out right now my own be say wetin be the long term sustainability plan wey una get to actually keep this game going because no be to just bring the game be the problem The thing be wetin be the long term sustainability plan to keep the game going because if you check between the normal play to earn games wey we get and the traditional games wey everybody know you go see say the only difference be say person fit make money out of this one but you know e get as play to earn games dey be if you talk say okay oh, you wan dey pay, pay somebody now for something you know say you gats continue to dey pay am till the very last day that thing go exist so you know say if you like say let's say victor you employ me you talk say you go dey pay me one thousand dollars and you go pay me that one thousand dollars in jesus name you talk say you go dey pay me one thousand <laughs> you talk say you go dey pay me one thousand dollars i say i go work for you because say you don pay agree say you go pay me one thousand dollars i go agree and you go continue paying me that one thousand dollars until the day wey you don tell me say okay we no get that money again i go say okay make i carry my bag dey go because i gats i need chop now i need to chop so i need go find another job and i go leave right now now the same thing wey dey happen for play to earn games wey be say if they no handle am well if they no take care of am well e fit get problem for the future but i believe say as time dey go as the time dey go as dem dey as more innovations dey come we go fit see a very a long term sustainability plan wey fit sustain these games wetin i mean now people dey play games one of the reason why wey people dey use play games na say they wan have fun now if you take away that fun out of it if you take away that excitement wey be say dem dey get when dem dey play games out of it you don realize say na the money wey dem dey wey dem dey use play the game na the money be the reason why they wan play the games so now I don't observe so many play to end games Maybe be say even till now their games no see they pay again but it gets as the it gets as the tokenomics combi. be gets as the game design combi. be how then they take make money from this play to end games now e did two ways from by one one by buying tokens their own tokens their own the um play to end game project Then they create their own tokens wey dem dey use pay pipo for wey dey wey don play wey dey play di games or dem dey use pay wey players dey use buy in-game assets wey dem dey use maybe you wan fight you need you need buy knife or you need buy um you need buy wetin dem dey call am ak forty-seven you gats use some of di tokens or you gats use their NFT come buy am you understand so dis kind of things na one of di ways wey people wey the game developers dey actually use make money and from that way they dey use pay am pay to other people wey dey play the game so this person fit come in come lose come invest in money and they go use the same money do wetin pay another person na im be the problem wey i get now because you no go fit do this thing for long term a lot of play to earn project wey don actually come out one of the thing wey they dey actually focus on no be the user experience wetin they dey actually focus on na the money wey they go actually make from am you know this game game wey they dey call call of duty people dey very addicted to am na a traditional game people dey very addicted to am no matter how much wey be say the the assets the in-game assets wey they go use play the game no matter how much wey e cost people go still buy am because they don already dey addicted to game the the user experience dey very very mind blowing so but when you check some of these play to earn games in as much as people dey actually make money from am the user experience some of them you know, dey reach fifty percent the games are not that thrilling the the only reason wey be say people dey actually play am na because say they wan make money out of am and once they don make that money out of am they don see say okay o oh, una no get money to pay again they go move go another project wey be play to earn eh, wey just come out come dey make money out of am so if they fit reanalyze all of these things i dey see a very very very bright future for play to end games but now wey e still dey come out some people still dey joke with am some people some developers never really bring out wetin be say okay o oh, these games e go keep dis pipu dey go continue dey play am dey go continue dey play am dey go dey locked up for dis because you know say games dey come with actually actual addiction so if you if dis game developers fit bring out games wey be say no be only money di players dey actually think of dey dey very addicted to di game dey go continue dey play am but if money come go the players go just do it the players go just they mind their business They actually go where and they go so now i see a very bright future i see bright future for this play to end games traditional games traditional game gaming sector they go still move on to the blockchain because they want to do they go want do it they go want advance they go want upscale they go want upscale just to do it. just to keep their business going So this trend go still continue and the traditional gamers, the traditional ga uh, gaming sector, they go still join this, they go still join this play to earn. They go still join this play to earn sector and we keep going from there. But my own my own talk be say make them still get a long sustainability plan We go fit keep the players not just keeping the players but be able to actually pay these players as then they play the game. Jenny, this matter where you now, now serious. Make person calm down, make it think. <laughs> because um, I the reason this matter where you talk. I don't reason them before, and um, one of the um, um, reason why I talk say make we have this conversation be that's your post where I read for LinkedIn where you they try analyze what's in the happen for this space. The the thought process really the thing really get get to me because i dey think say okay um this long sustainability plan na im be na im be um, one major matter wey i still say dem never really settle just like say you mention am and um, from the answer wey you give me one major thing wey i fit bring out from am be say if dem no go design game wey go dey personally addictive to the player and the only reason why the players dey come na because um, dem go make money on top the platform so if money no come show again then then go then go disappear but i wan i wan ask you even this money wey dem dey take play the pay the players people wey dey play where dem dey get am the developers wey develop this game eventually I, I know say some platforms dey wey be place where say before you join oh, you guys get their token so dem fit dey get small small small small money from that but i wan make we talk about that i no know if you if you don analyse am before this money wey dem dey take pay players where dem dey get am from right number two be say the developers wey develop this thing where dem dey also the money wey dem dey um, where they, them they, they make their own money. I don't know if you feel um, help us answer that question maybe in maybe in two minutes or one minute. Okay, now The same way way traditional um gaming companies dey actually make their own money, na the same way wey play to earn project wey these gaming developers web three gaming developers dey actually make their own money. But now, na this one con be the koko because traditional gaming companies eh de dey they um, eh, they dey long lasting why because they no need to dey pay anybody from the money wey don wey they don already make but e come be problem for web3 games because they gats follow from there from the money wey they dey actually generate to do wetin to pay their players and to also do wetin to keep their players to uh, to make their players continue playing Now, how did they make money? Before you even think of um, because uh, playing a, a, a play to end game, you got to do a thing. You got to sign a membership form. You got to pay some money to become a member using either their token or maybe buying their NFTs. You got to either buy their token or buy their NFT to be able to play their game. So you go actually fit deposit money. now another one be say you know say for traditional games e get all those games wey be say if like for example all these games fighting games wey be say if they kill you for the game you don already lose life you don lose one life you don lose two lives like that like that your own session don already end now as make i use this example as me make i say i dey play as the infinity game and the thing come happen to me I don already lose my tokens to the game wey go enter the the um, pocket of the people wey actually create the game. If another person win, na still from there they go carry money do wetin? Pay the person. As me don lose, that money wey I don already lose, another person go win am. Another person go collect am. You dey understand wetin I mean? So na hmm. na from here na from here these gaming projects they actually raise some money one membership role two the participation of the gamers the participation of the players where they actually do it where they actually play the game three fundraising project fit do fundraising get money where they dey use run their project people wey actually believe in the project the community members fit raise funds where they go use do it, fund the project the creation of the project and from there the project comes live but then the difference be say once they don already launch like this shebi all these people wey don already invest they go like collect their money back so the mechanics of this play to earn games e never really really balance the same way wey we get blockchain trilemma say you we no we no get a true blockchain we e no exist na im the, the same thing dey actually happen for this play to earn so now for play to end now as you dey as dem dey make money from all of this activity wey dey happen for their ecosystem they go dey follow from there dey pay people but the problem be say e go get e go reach one point wey be say players go begin e go stop to dey play why because they no go dey see money as dem dey see before because you fit as the game dey come out newly now you go see say okay you dey make like one thousand dollars but maybe you come next week or next two weeks or maybe next uh, in the next um, season you feel the end like maybe let's say three hundred dollars or two hundred dollars at some point e go stop and once that reward don stop the reward go stop because they no see another way to actually keep making money and players no dey actually enter their ecosystem to continue playing so from there e go dey cause big problem for these play to earn companies and from there now you go see say players no go dey play again and they go go find another project wey go fit dey pay them so na the whole saga wey dey actually happen for here. very very very interesting points wey you raise for this matter now um, i go wan ask we don talk about um, the downside and um, wetin investors suppose dey aware of and um, wetin we think say the the other aspect of this play to win system we never balance but i wan ask you for now currently which which which um, play to end platform you go suggest of course all our listeners wey dey lis ten to us no be financial advice o oh, and no be say dem pay us make we um, hype their products i just wan i, I wan i wan make the whole learning and wholesome um, learning complete make you get a full picture of um, wetin dey happen for this space so i go ask jenny um, you fit suggest any platform maybe one or two or three wey our people fit check out after dis conversation wey dey fit uh, maybe start today at least for now wey di platform still balance small wey di matter wey we discuss never fully fully fully surface so which platform dey fit go um, play and, and maybe earn some tokens for themselves. okay maybe say we no talk am before but me i no be financial adviser but i go talk some games wey dey available the ones wey i dey i dey i don see for the arbitrum ecosystem like now wey i don tell you say one thing wey dey actually move the market na wetin na trends na narratives wetin dey move the market what is the current meta wetin be the current meta and na arbitrum ecosystem na im most of these tokens actually dey the arbitrum ecosystem dey actually blow up in fact as of this morning polygon ecosystem we dey hear say one um sorry we dey hear say one or two dey actually happen for the ecosystem now e get one um, one gaming project wey just launch few like be like say na last week that one na block combat bkb block combat wey be say some people wey i know dey actually play the game dem dey play the game dey earn from am Then they play the game, they end from a BKB, block combat. E be I say I even follow by the tokens, but I no play the game. But I hear say they launch their game as of last week, this last weekend, past weekend. So you fit still check the game, see if now waiting you fit use your funds invest, play the game. Like I said, I no be financial advice. I no they advise <laughs> people to actually play some of these games. So one or two, you fit also do it. you fit also go Twitter use the search option type play to earn you go see new new play to earn project wey you fit monetize dey sure say e still dey new That one wey still come out so that you go fit follow for the first people or the first set wey go fit benefit from am before any other thing go fit dey sup. thank you jenny for the um, um, option wey you give us and um, um, of course i go like repeat also say this yeah, no be financial advice now but i i pick one thing from that point wey you mention say um, make dem look for projects wey new new new no follow but What you dey talk be say any place to end game we don't hold for stream maybe they launch last year shey they know they function properly again You or people know if you play from ammo oh, and end from am i won't just i won't get that side i won't clarify that side okay people they make money from all those previous ones but you got look see say okay oh they don't already create a new innovation or they don't already bring out something new wey go make dat their project dey trend. Because you know say for web three space one thing wey dey actually move project na wetin? Na the hype and the community. The hype and the community. The community first of all because na dem go actually create dis hype. So all those pipu wey been dey play um wetin dem dey call dat axie infinity game wey dey wey dey reign last year some of them now the the money they know they make them anymore because it don't already hit that point where I've been talk for the first time when we started this podcast when we don't talk about the downside of the play to end games right it gets one where we say I know my friend make one thousand five hundred dollars for um Krabada games Krabada games C R A and T U S treasure under the sea the, these are two tokens for the project right now if be to say the project or that same yes that same play to end project dey build now people fit dey go back to am because the way this market dey money as as money as money dey enter a particular project people go follow dey go there so if they see say this one no dey do again say okay they don dey get one issue no be say that that issue o the thing be say maybe they fit never raise funds like that now they go move to another one wey be say they go dey make money so if that ecosystem or that project don begin dey raise money again they go still go back to am come dey run am the same way e dey happen for the market shebi na um, january 2022 uh, eh, january 2022 na im we dey hear about phantom ecosystem money dey pump people dey actually invest money there at some point around april money begin dey leave arbitrum um, phantom ecosystem dey enter avalanche ecosystem but right now see us now this is uh, wetin um, february 2023 we don dey already dey do wetin we dey go back to the phantom ecosystem wey we don already leave so na you to dey observant na you to um, dey follow the right pages or the right social media handles of projects or of right social media handles of people where they actually drop projects where they come out or people where they actually give information about previous projects where you don't already interact with so not be say you fit just leave am once once like that but as e dey do people for body they wan just dey make money dey go immediately which na one of the reason why i talk say play to earn play to earn games people dey actually play am for the money no be say the um, the game dey actually sweet them so if you wan make the most out of it you fit dey look for new ones wey dey wey dey come out wey you know say their their your return of investment fit plenty as you dey play am before you fit move to another one so e actually depend on you and your research methodology and your source of information. Wow. wow. say I, I just want make I, I, I want to shout wow wow wow like um like siren. I beg ambulance will be Interesting, interesting. My God, this this conversation day interesting. I mean, personally, I don't learn plenty things from this conversation, um, Jenny. Thank you so much that you join us. I, I get um just two questions before we finish this um particular episode of the podcast. And Naim be say how you think say traditional um, games dey see this play to win play to win um, systems uh, wey games wey dey come wey dey come out do you think say um, dem dey see see am as threat or or how or dey see am as maybe um, support system or, or balancing systems or or how, how you how you think dem dey see am and um, shey you don sabi any traditional gaming system wey don adopt play to win i just wan make we talk around that um, for a few minutes before we close. now com for one thing wey dey dis life be say competition go always dey. You fit no like dat competition but one thing wey you yourself as a human being go do na to advance. If you no evolve, you go die. Na just na na just the basic truth. If you no evolve, you go fade. Now, the traditional gaming system or the traditional gaming companies wey we get out there, dem dey see am and they go still migrate begin dey use the blockchain they go still migrate um, migrate into the web three space building their games using the what using the blockchain they go everly do am but na slow process na slow process the same way wey we never fully actualize the use of the blockchain we never even go half for the like wetin we fit use the blockchain do for this life we just see dey talk about am we never even go deep we never even go half into wetin we fit use blockchain do na still the same format wey dey here these people they dey see am as threat and they go do wetin they go still join but na slow process for them until they don really actualize how they fit run am or how they go fit move entirely but we still get other um, other other web two games wey we fit get other web two games wey don already move like for example we get um, ubisoft blockchain based game ubisoft blockchain based game their own na wetin rapid rabbit token rabbit token they don already move and another one wey they dey call square enix square enix wey don wey don launch their blockchain game wey dem dey call the sandbox so we get um, traditional games wey don already dey come into the blockchain na slow process but they go still come in. thank you say um, thank you jenny for mentioning that um, particular um, point i dey excited about um, wetin dey happen for the space and um, a lot of innovations dey come a lot of people dey build a lot of people dey create um, things to make life better for people and i'm i, I really really dey excited say we they talk about this matter um, we not learn a lot from this session i believe say my audience too um, we not they don't learn a lot our audience don't learn a lot for this session um, the, the the last question we i go like ask i the last question for be um, waiting you see the future of play to hand game for the blockchain space, but we don't we don't talk about them roughly. So I would like make you just um tell our people your parting word. What you go like advice, waiting you go like talk. Of course, um waiting you go like give them as counsel for the people who just they come into the space. blockchain space generally What you go like tell them as um, an og wey you be for this space so <laughs> i could just give you about few minutes make you just um, give us your parting word okay Now for anybody where they actually come into this web three space as a whole one thing I they always like to be say, you gat calm down learn. You see that the way I don already talk sey wey dey differentiate play to end games from the traditional games where we don already get na wetin Now, the money where people fit make from the play to end games. Now if you no go learn go understand how it e they work you fit crash and burn na just the honest truth you fit dey put money for where you no suppose dey put or you fit dey put money for where no go generate more money for you or you fit just go just waste money dey burn money you no go even understand because you go think say na the normal candy crush wey you get for your phone you go just dey play dey play dey go if you dey lucky you go advance to the next stage if you no dey lucky you go still come back continue start afresh no be so e dey be first of all you gats do wetin understand how the space dey actually go once you don do am the next thing na wetin information your source of information information is key information is key you dey get the right information abi you just dey hear noise wey everybody dey disperse for the space you dey actually get the right information twitter na a very very big place to get updates on wetin dey actually happen for the space linkedin na one place wey you fit also get information for wetin dey happen for the space e come be wetin come remain be say where or who you dey actually get the information from na person wey dey trusted na page wey dey trusted or one wey no dey wey no dey trusted now another one wey we no even talk about na this thing one of the downside wey i wan make everybody know be say we don already talk say play to end games one characteristics wey e get be say e dey decentralized e dey decentralized because say e dey built well on the blockchain now e mean say your security dey in your hands your security dey in your hands how this block how these games they created how they take build them. now they dey they build them using waiting smart contract wey be say if they tell that, like that smart contract how they take build them? they go tell them waiting. they go code waiting the command where they want make it e actually actualize make it e actualize so if e go against that order or that command where they use code the smart contract e no go fit work just like say i be robot they don already create me talk say the only thing wey i fit do na to talk hello how are you hello how are you if you come dey tell me say make i talk i am fine i no go fit talk am na so smart contract take dey right na a beautiful innovation but you know say those smart contracts wey dey use build these games dey dey dey e get ten dency wey dey wey be say dey fit dey vulnerable or bugs fit enter am wey be say e get some games wey you go interact with wey fit do wetin wey fit wey fit enter your phone come spoil some certain things for your phone how wetin wetin i mean if they enter your phone they fit mess up with your security for the web three space we get wallet wey we dey use um, wey, wey we dey use keep our money just like we say we get binance we, we get trust wallet we get some decentralized wallet wey we dey keep money for for for our phones right for our phones our gadgets any anyone wey you dey use right now that one dey we get decentralized exchanges we get dapps wey be say we dey also use wetin we dey use interact with we dey use interact the games with so as you dey do am you gats dey very careful say no be the same gadget wey be say your money dey inside wey be say your wallet dey inside you dey use interact because if truly truly bugs dey that smart contract wey dey use create the play to earn game wey you dey play e fit compromise your phone and once e don already happen you go see say hackers go fit do wetin comot money for your wallet you no go even know you no go even explain you no go even fit take explain wetin even happen for your phone because you go dey actually confused you go dey confused so na one of the things wey be uh, one of the things wey i want make una actually dey aware of your security dey for your hands so as you dey use this gadget dey play game try comot your money for am put am for another gadget or you fit buy ledger a a a a hardware wallet or a one wallet you fit buy am do wetin keep your money for there dey use your phone dey do wetin you dey do so that one day you no go wake up see say your funds don clear o or something don happen o oh, and you no go fit understand no be say dem dey do am intentionally. the thing fit be like mistake and hackers fit come see am say wetin this na opportunity for me to actually exploit this ecosystem and from there because say you don actually engage or interact with that game you go dey affected so your security dey important your source of information dey important and your ability to calm down learn and understand before trying to make money out of it e important as well. thank you jenny for this your parting counsel Where you give us um, your security day, your hand in fact now we talk say blockchain not give us freedom This matter of security <laughs> no be small thing e day your hand no bank you go hold responsible no customer care wey you go call no person we go help you your security day your hand. Now, um, if you, of course, I believe say people for don't listen to this episode. I don't record an episode before with um, Salvi where we discuss Web3 security. So if you never listen to and make sure say after this conversation you go listen to them. So thank you so so so much, Jenny, for joining us for the show today. I did excited about the things where you don't share. As a just talk, I did feel the passion, the energy where you get to communicate this message. <laughs> Thank you, <laughs> Now you be the real Web3 storyteller. we did really excited to have you for the Virgin Fallow Crypto Podcast Show. And so, guys, um, we're not gonna see um, um past this one for today till we come your ears and your face next week. Uh, my name is Victor. Stay safe out there. Oh. Make you do your research. Make you day very careful before you go shook your head for any project. So catch you later. See you next week.